ni radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi dusamiranira ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza mwiriwe nshuti mu duteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo na tomasi kamirindi mwiriwe neza se dore amakuru repubulika iharanira demokarasi ya kongo yohereje mu rwanda abayoboke babiri ba fdlr barimo uwari umuvugizi wayo bazeye fils laforge ndasaba leta y'u rwanda ko yagira ubutwari ikemera nk'uko yari yishimye bamufata ivuga ko imukeneye noneho bikaba bigaragara ko na guverinoma bamusabaga yamubahaye ntibagaragaze ko bamubonye uyu ni ruhumuriza pierre celestin ni mukuru wa bazeye fils laforge fils laforge rero wari umuvugizi wa fdr ubungubu akaba ari mu rwanda
i mogadisho abantu babiri bishwe abandi batanu barakomereka igihe bombe yaturikira kuri sitasiyo y'ibitoro n'umunsi wa kabiri
ubushinjacyaha bwa leta zunze ubumwe za amerika bwareze mu rukiko ikigo cy'itumanaho cy'igihangange cyo mu bushinwa cyitwa huwewi
leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ibihano sosiyete y'ibitoro ya leta yo muri venezuela zivuga ko zishaka gukingira amatungo y'abanyavenezuela aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaragara ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu ido ni ido ry'amakuru tubafitiye muri aka kanya ngaha muri amerika ibiro vya perezida donald trump bimenyesha ko ashaka kwirinda irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta nyamara ivyo biro bimenyesha ko aciyemeje ku vyerekeye kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe amerika ihana na mexique ikintu benshi mu bashinga amateka b'abademokrate baciyamiriza umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa perezida sarah sanders yatangaje uh, yatangaje ku munsi wa mbere ko trump adashaka irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta yamara yasabye abademokrate kwerekana ugushaka kwabo ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo kiri ku rubibe n'igihugu ca mexique harimo gutanga amafaranga agenewe kubaka uruhome kuri urwo rubibe inzego za leta zari zugaye mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu n'itanu mu bitari bwawe mu mateka y'igihugu zarasubiye kugurura mu ndwi iheze perezida trump yarateye igikumu ku itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha mu kiringo c'indwi zitatu ivyo kugira bihe akaryo abarepubulika n'abademokrate muri kongere kuganira ku ngingo zofatwa ku bijanye no kubahiriza umutekano ku rubibe n'igihugu ca mexique
minisiteri y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yarayitangaje ko ubushinjacyaha bwa amerika bwareze mu rukiko ikigo cy'itumanaho cy'igihangange huwawe cyo mu bushinwa n'umuyobozi w'ishami w'icungamari w'iki kigo madamu meng wanzu bashinjwa kwiba amabanga ya amerika mu by'ikoranabuhanga ry'itumanaho no gukoresha no gukorana na irani birengagije ibihano amerika yifatiye ikigo huwawe cyabihakanye kivuye inyuma naho avoka wa meng wanzu avuga ko uyu mutegarugori agizwe ingwate n'intambara y'ubucuruzi iri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa we arasaba leta zunze ubumwe za amerika guhagarika icyo yise itoteza ry'ibigo by'ubucuruzi by'ubushinwa birimo huwawe washington yo ivuga ko ibya huwawe na meng ntawe bihuriye n'amakimbirane mu bucuruzi hagati y'ibihugu byombi meng wanzu yatawe muri yombi muri canada ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri gushize bisabwe na leta zunze ubumwe za amerika amerika rero ubu ngubu itegereje ko aza kuburanira ku butaka bwayo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho muri venezuela umuyobozi batavuga rumwe na leta wan guado yatangaje ko ariwe yatangaje ko ariwe mukuru w'igihugu yemewe aremera ko ihererekanya ry'ubutegetsi riciye mu mahoro na perezida Nicolas Maduro rishoboka rishobora gushikwako Guado avuga ko bategerezwa kuremera bikomeye perezida Maduro atwaze igikenye kugira ave ku butegetsi babone gushiraho leta mfata kibanza no kugirisha amatora ivyo Guado abitangaje umunsi umwe nyuma yuko leta ya leta zunze ubumwe za Amerika ifatiye ibihano sosiyete y'ibitoro iri mu minwe ya leta ya venezuela umuhanuzi wa perezida trump ku bibazo vyerekeye umutekano john bolton yatangaje ku munsi wa mbere ko abanyavenezuela barambiwe ikandamizwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi vyatewe na perezida nicolas maduro na leta yiwe ibihano sosiyete y'ibitoro ya leta ya venezuela yafatiwe bizotuma amatungo yayo yose azibigwa muri leta zunze ubumwe za amerika amasosiyete yo muri amerika n'abanyagihugu baho ntibarekuriwe kugirana imirimo y'ubudandaji n'iyo sosiyete ishami ry'iyo sosiyete rikorera muri amerika citgo rihingura ibitoro bivuye muri venezuela rikabigurisha muri amerika rizobandanya gukora nk'uko bisanzwe yamara amafaranga iryo shami rironse avuye mu bitoro azoshigwa muri konte yugaye perezida wa venezuela nicolas maduro avuga ko amerika iri kigerageza kwiba ibitoro vy'igihugu ciwe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo yafashe kandi yohereza mu rwanda abayoboke babiri ba fdlr nk'uko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa kibitangaza umwe muri bo ni uwari umuvugizi wa fdlr bazeye fils laforge umuvugizi wa leta ya kongo lambert mende yabwiye afp ko bakurikije amasezerano yemejwe hagati y'ibihugu byombi asobanura ko leta y'u rwanda yari yarabashyizeho impapuro mpuzamahanga zo kubata muri yombi mu byo abo bantu rero ba fdr barimo bazefis laforge baregwa harimo ibyaha bya jenoside iyi nkuru turayigarukaho mu kanya mu makuru yacu yo mu biyaga bigari
naho muri somaliya icegera cy'umukuru w'umugwa mukuru mogadisho Mohamed Tura avuga ko abantu babiri bishwe abandi barakomereka igihe bombe yaturikira kuri sitasiyo y'ibitaro no munsi wa kabiri Mohamed Tura avuga ko igitigiri cy'abantu bapfuye n'abakomeretse kiri munsi cyane y'icyo abantu benshi bari biteze iyo bombe yaturikiye hafi y'inyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe ibitoro amenyesha ko imodoka yarimwo amabombe yaragenewe guturikirizwa ahandi amara ko ayo mabombe yaturitse imbere y'igihe umurwi w'iterabwoba Al-Shabab ukorana n'umurwi Al-Qaida waragize kenshi ibitero ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu
muri Sudani umukuru w'ubutasi n'umutekano General Salah Abdallah Mohamed Saleh yategetse urwego ayoboye gufungura abantu bose rwataye muri yombi mu myigaragambyo abantu amagana n'amagana bafatiwe muri iyo myigaragambyo yatangiye ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi gushize kandi nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu bwongereza kibitangaza iyi myigaragambyo yakomeje n'uyu munsi by'umwihariko iburi mu nkengero z'umurwa mukuru Khartoum mu mujyi wa Umdurman n'undi witwa Port Sudan uri ku nkombe z'inyanja itukura basaba perezida Omar Bashir kwegura
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turi no kuri interineti kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda i nyanza mu ntara y'amajyepfo urukiko rukuru rwakomeje urubanza rwa jean batiste mugimba uburana ibyaha bya jenoside mugimba yoherejwe n'ubuhorandi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuburanira mu rwanda umunyamakuru wacu eric bagiruwubusa yari i nyanza aratubwira ko umwe mu bagombaga gushinja mugimba ahubwo amushinjura mu iburanisha rya none umutangabuhamya w'uruhande rw'ubushinjacyaha wari witezweho gushinja bwana jean batiste mugimba ibyaha bya jenoside yakoze ikinyuranye aramushinjura yari yasabye gutanga ubuhamya arindiwe umutekano ariko ku mwuzo wa nyuma yavuze ko yabitekerejeho yanzura kubutangira mu ruhame ubushinjacyaha n'urukiko rero bamuhata ibibazo bwana jean marie vianney nyabyenda afungiwe muri gereza ya mpanga ku byaha bya jenoside yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko yahamijwe ibyaha yakoze ubwo yari umusirikare ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana yemerewe urukiko ko mbere no mu gihe cya jenoside yari aziranye na mugimba kuko bari baturanye nyabyenda yemeye ko ubwo yari umusirikare yari mu itsinda ryajyaga gutoza urubyiruko rwa emerenide n'urwa sederi mu kigo cya gisirikare gabiro yahakanye ko mu gihe cya jenoside hari aho yaba yarahuriye n'uregwa mu bikorwa by'ubwicanyi umushinjacyaha faustin nkusi yamubajije niba yaba yibuka amakuru yatanze mu bushinjacyaha yasubije ko yahawe inyandiko ikubiyeho ubuhamya bushinja mugimba arayisoma asabwa kuyishyiraho imikono aravuga ko ibiyikubiyeho hafi ya byose ari ibinyoma kenshi yakunze kumvikana abwira urukiko ko agomba kuvugisha ukuri kuko ngo ari ko abanyarwanda bakeneye bwana nkusi yamubajije niba nta bandi bantu bajyaga gutanga inyigisho igabiro zihamagarira abahutu kurimbura abatutsi kiri mu byo mugimba aregwa nyabyenda yavuze ko imyitozo ya gisirikare yatangwaga n'abasirikare kandi ko itigeze ivangwa n'ibindi bikorwa bya gisivili byinshi mu by'ubushinjacyaha bwabazaga yavugaga ko ntacyo yabivugaho kuko bikubiye mu nyandiko yita ko yacuriwe mugimba yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yahamagawe ku biro by'urwego rw'ubushinjacyaha rushinzwe guhiga abakekwaho jenoside bihishe hanze biri i nyarutarama aravuga ko mbere y'uko ajyayo hari mugenzi we bafunganywe wari umaze iminsi ajya i nyarutarama gucura iyo nyandiko ni umufungwa nawe ufunzwe ubuzima bwe bwose wari utuye i nyakabanda urukiko rwategetse ko amazina ye kimwe n'ay'abandi bavugwa muri uru rubanza atajya ahagaragara ruravuga ko bishobora kubangamira imigendekere myiza y'uru rubanza kuko bamwe muri bo bazaba batangabuhamya bashobora kuzarindirwa umutekano uwo mutangabuhamya ushinjwa gucurira mu gimbi ibirego twamwise kanama nyabyenda yavuze ko hari inama yabereye i nyamirambo mu rugo rw'umwe mu nterahamwe ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane aho ngo hari hiswe kuri eta majoro y'interahamwe kandi ko kanama yari ayirimo yavuze ko hatangiwemo imbunda n'amalisite y'abatutsi bagombaga kwicwa yahakanye ko mu gimbi atayibayemo kandi itabereye mu rugo rwiwe nk'uko abishinjwa n'ubushinjacyaha aravuga ko ageze i nyarutarama abashinjacyaha amahoro na jean batiste nk'uko yabavuze ngo bamuhaye inyandiko arangije kuyisoma bamubwira ko yanditswe na kanama bafatanije kwica no gutanga ubuhamya muri gacaca bamubwira ko kanama yabasobanuriye ko nyabyenda na mugenzi we bahurira ku makuru nk'abantu babanye nyabyenda yavuze ko we n'uwo mufungwa twise kanama hari undi ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside wategekaga segiteri nyakabanda uba hanze y'igihugu bicaye bakamwandikaho ubuhamya bemeranijweho kuko ngo bamuzi ko yakoze jenoside ariko ngo yatunguwe no kubona amazina y'uwo barayasimbuje ya mugimba yavuze ko hari undi munsi yagiye kimihurura abonana n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Faustin Nkusi ushinja muri uru rubanza musaba gusinya iyo nyandiko arabyemera kuko ngo atagombaga guhangana n'urwego ati nakiriye agakiza uwiteka asaba kwitandukanya n'ikinyoma ibyo agakiza bihagaritse iyo nyandiko wasanze iteguye ni ikibazo cy'umucamanza yasubije ati cyane rwose ni inyandiko avuga ko yakunze gutuma abaho nabi muri gereza atotezwa na kanama urukiko ruti nk'umusirikare wize kandi tubona ujijutse watewe n'ikigusinya inyandiko itari yawe yongeye ati kubyanga byari uguhangana umugabo udatinya batarabona yavuze ko ubushinjacyaha bwamusabaga gushyira imikono kuri iyo nyandiko bumwizeza amahirwe ko azajya hanze mu gutanga ubuhamya muri arusha umushinjacyaha madame claudine dushima imana yabajije niba ubu bari bicaye bakandikira ubuhamya bukaza gutwererwa mu gimba nk'uko abivuga yaba yarigeze abaho umunyamabanga mukuru wa sederi ku rwego rw'igihugu yasubije agira ati ibyo byakozwe n'uwateguye iyo nyandiko ngo ayobye uburara agamije kuntega imitego urukiko rwamwibukije ko batamutega imitego ikigamijwe ari ukumenya ukuri hamwe aravuga ko yasinyiye iyo nyandiko inyarutarama ahandi akavuga ko yayisinyiye ku kimihurura aho urukiko rwamusabye gukuraho urujijo maze nyabyenda avuga ko kwibeshya bibaho bitewe n'ubuzima abayemo yashimangiye ko kanama bafunganywe akoranira bya hafi n'umushinjacyaha mukuru nkusi kuko ngo naho bamukura ku buyobozi bwa gereza birangiye yigambye ko nkusi agomba kumusubizaho kandi ko akandamiza uwo batavuga rumwe muri gereza yabwiye urukiko kuko yari yatumijwe gusinya inyandiko itavugwaho rumwe umushinjacyaha nkusi yamubwiye ko iri ku gatwe ke agomba kubibafashamo yakwitandukanya nayo bakazamurangiza umutangamakuru nyabyenda akibaza kuri uwo we n'uyu twise kanama bari batanzeho ubuhamya mu nyandiko ku nyungu z'ubushinjacyaha na kanama bukegekwa kuri mugimba igihe undi bari babwanditseho yaboneka babukoresha mu kumushinja uyu twise kanama ku mpamvu z'urukiko mu bihe bitandukanye yakunze kwikomwa n'abandi bafungwa ko afite itsinda ry'abantu batatu bahuriza ku gushinja ubuhamya butari bwo si ubwa mbere ahumvikana bavuga bavuga ko bahatiwe n'ubushinjacyaha gutanga ubuhamya ku birego bitari byo mu rubanza rwa bwana Charles Bandora nabwo babiri bavuze ko bizejwe kuzafungurwa ngo bamushinje ibyaha bitabayeho urubanza mugimba ruburana avuga ko afunzwe kubera ikibazo cy'imitungo ye yari inyamirambo yatejwe mu cyamunara ku nyungu z'itsinda ry'abantu ku giti cyabo baracyayiburana yahoze ari umuyobozi muri banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga w'ishyaka sederi yakuwe mu buhorandi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka akabagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
eric urakoze hagati aho repubulika iharanira demokarasi ya kongo yataye muri yombi bazeye fils laforge wari umuvugizi wa fdlr imwoherereza u rwanda umuvugizi wa guverinoma ya kongo lambert mende yabitangarije ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa mugenzi wacu edi rwema amaze kuvugana na mukuru wa bazeye fils laforge ruhumuriza pierre celestin nawe aremeza ko murumuna we atakiri ku butaka bwa kongo yego niyo rwose ndayazi nyazi kuva ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa mbere kuko mesaje ye ya nyuma agifungiye muri kongo nayibonye kuri cumi n'umunane z'ukwezi kwa mbere ariko kuri makumyabiri n'umwe nibwo abonye amakuru yahawe n'umuryango utabara imbabare seyise kuko nari nsanzwe menya amakuru ye ari bo nshiyeho rero mesaje ya nyuma nari namwoherereje bambwiye ko batagishoboye kuyitanga kubera ko babwiwe n'abategetsi ba kongo ko bamaze kumwohereza mu rwanda kuva icyo gihe nta yandi makuru ye nongeye kumenya ntabwo nzi ahari ntabwo nzi niba ariho ntabwo nzi ikimubaho ariko nemera ntashidikanya ko umuryango utabara imbabare udashobora kuvuga ibintu utahagararaho nubwo ntawuvugira icyo gihe ubwo muheruka kuvugana yaba yarakugaragarije ko hari gahunda yo kumusubiza mu rwanda yari ihari ntayo rwose ahubwo igitangaje ni uko iyi minsi mike mbere yaho nari maze kubona n'umwavoka muri congo kugira ngo amfashe kureba ikibazo cyabo menye icyo bafatiwe n'icyo baregerwa kuko na guverinoma ya kongo ntiyigeze ivuga icyo yabafatiye n'icyo yaba ibarega murateganya gukora iki biragoye kugira ngo mbe namenye icyo nakora icyo nasaba ni ukugira ngo menye ko guverinoma y'u rwanda nk'uko yatangaje kuri cumi na gatandatu baraye babafashe mu izina rya nduhungirehe biratangaje rero biteye n'amakenga kubona barabohereje mu rwanda iyo guverinoma kugeza ubu ngubu ukaba nta kintu iravuga ntabwo byumvikana donko nicyo kintu kindeye n'impungenge ko murumuna wanjye n'uwo bari kumwe liyetona koroneri teofila bega bashobora kuba baragiriwe nawe bashobora kuba batanakiriho uyu muvugizi wa leta ya kongo lambert mende avuga ko boherejwe mu rwanda ku busabe bwa leta y'u rwanda kuko bari barashyiriweho impapuro zo kubata muri yombi murumuna wawe mwigeze muvugana ku bijyanye n'izo mpapuro n'ibyo leta y'u rwanda imurega ntabwo tugeze tubivuganaho kuko kugeza ubu ngubu nta na hamwe hagaragara ko murumuna wanjye yigeze ashakishwa na guverinoma y'u rwanda kuko n'u rwanda kugeza ubu ngubu ntabwo ruratangaza icyo rumurega kuba yari umuvugizi w'umutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda ibyo byo ntibyari bihagije kuba ku rutonde rw'abantu bashakishwa na leta y'u rwanda birumvikana ko u rwanda rwaba rumushaka ahubwo se rumushaka ko ari mu mutwe urwanya leta cyangwa kandi uwo mutwe nubwo ntanawuvugira byumvikanye kuva kera kose kuba ufeti bashaka kuvugana n'u rwanda bagataha mu mahoro wavuze ko ubwo yari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mwebwe nk'umuryango mwari mwagerageje no kumushakira abamwunganira mwaba mufite gahunda yo kubikora no mu rwanda no mu rwanda ntabikora baramutse bemeye ko bamufite bakaba bavuga n'ibyo bamurega ibyo nabikora rwose mu rwanda hari amategeko ahari niba hari ibyo bamurega hari inzego zibishinzwe kugira ngo zibyerekane ndavuga ubucamanza babishyira ahagaragara noneho yisobanure ni umunyarwanda nk'abandi banyarwanda ntabwo ari hejuru y'amategeko ariko nta n'ubwo agomba kubuzwa uburenganzira afite ahabwa n'amategeko ndasaba leta y'u rwanda ko yagira ubutwari cyemera nk'uko yari yishimye bamufata ivuga ko imukeneye noneho bikaba bigaragara ko na guverinoma bamusabaga yamubahaye ntibagaragaze ko bamubonye bagaragaza ibyo bamurega noneho amategeko akurikizwe nk'uko amategeko y'u rwanda abivuga nta kindi kindi nasaba munyamakuru Pierre celestin ruhumuriza ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane namwe munyamakuru ku ruhande rwacu twagerageje gushakisha icyo leta y'u rwanda ibivugaho kuri aba bantu babiri rero ba fdr batawe muri yombi muri congo boherezwa mu rwanda bazeye fisla forge na lieutenant colonel abega umwe mu basirikare bakuru ba fdr mu bo twaganiriye twahamagaye kuri za telefone zigendanwa harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma ambasaderi dr richard sezibera yatubwiye ko ari buze kutubonera umwanya hato haza turakomeza rero kubakurikiranira icyo leta y'u rwanda ibivugaho n'ibidukundira turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uvuga ko ugiye kubandanya igikorwa abari bagize uwo mugwi bari bamaze gukora cyo kumviriza abantu ariko bamwe mu bahoze mu nzego za leta basaba ko nyabuna conyarutswa kikava mu nzira vuba mu nama yo guhanahana ibyiyumviro yatunganijwe n'uwo mugwi severe ikibera i bujumbura ni inkuru y'umumenyesha amakuru wacu diane ndonse umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira severe watanze icegeranyo cy'ibyaranguwe mu myaka ine iheze n'abo wakoreye mu ngata mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze igikorwa ahanini cyagizwe no kumviriza abantu ku mabi yabaye mu gihugu abagize severe bamenyesheje ko nubwo abari bitezwe ko babashigikira mu buryo bw'amafaranga biyonjoroye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bitabujije ko igikorwa kibandanya ariko kandi igikorwa kikaba kitashitse ku ihangiro neza kuko abantu bose batumvirijwe bivuye ko itangazo ribahamagara ritabashikiriye hamwe n'ihungabana rihitiye mu vya politike ari nacyo gituma uwuramutswa umugwi severe Pierre Claver Ndayicariye avuga ko iyo ntambwe bazoyiha umwanya imbere y'uko batera iyindi depozisiyo zagizwe na bagenzi bacu twasubiriye ni kivi cy'isebo ya mbere tuzobandanya ikivi aho tugisanze tuzokibandanya irya taburo ntibahende nta kirakorwa nta kirakorwa ndabishuye ndi mushasha hazongera icyo bita fose konfirime hari ibintu zo kwita fose dekarare fose averisiye mbega mu kirundi umuntu agutumiye ku kagwa ka nyuma abandi batashe bagira gute bakujya kara kugira ugaruke abandi batashe hari ibintu tuzomenya kubera abantu baturiye akara bamwe badashaka ibivugwa bimwe bimwe batashe muri ino nama yo guhanahana ibyiyumviro yatumiwemo abari mu bisata bitandukanye by'igihugu harimwo n'abahoze bakirongoye umwe muri abo silvestre ntibantunganya yashikirije amazina y'abakwiye gushyirwa imbere mu kumvirizwa mu bijyanye no kurondera uko kuri abiyumviriye abatunganije kenshi niwe usanga babaye intambamyi kuri uwo mugambi wo kumenya ukuri ukuri gufasha abantu kunywana aha rero njye ndibaza yuko hari abantu mwokorera ko gusumbya abandi bakiriho ubwa mbere n'abarongoye igihugu abasigaye turi bane buyoya ntibantunganya ndayizeye nkuru nziza ubwo turuguruye imitima yacu kugira koko ntituba intambamyi kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneke sindabasabye inyishu ndabahaye ikibazo mwoza muribaza mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu uyu yahoze arongoye uburundi abaza nimba koko abarongoye canke abigeze kurongora imigambwe nka CNDD FDD uwo abadasigana ipona sahwanya fodebu MSD hamwe na FNL nimba bari mu bumvirizwa ku bijanye n'uku kuri kuriko kurarondegwa hari n'abandi babajije ibibazo bitandukanye ku bijanye n'ingene boterera kugira ngo ukuri gushobore kuja habona umushingamateka Felicien ndu Burundi yabajije ati yavuze ko mu itegeko ribagenga murekuriwe gutuma ko uwo ari we wese je nkaca nibaza nti hariho abatinya kuvuga ukuri kandi bakunze ugasanga ari mu migwi n'abandi bantu bari kumwe nko mu kabari canke ku kazi ariko avuga ibyo akahise mugabo adashobora kubaho kuja imbere y'umugwi severe uyo mwe ntimwamumenye amenywe n'abo bakorana canke baganira ivyo biganiro mbe nk'ubu jewe namwumvise nk'abajya kara mwomutumako kugira ngo uko kuri ko aravuga ngaho akuvuge komiseri deogratias ndikumana umwe mu bagize umugwi severe arishura janibira ko atakibibutsa kuko uburiro temwe dutemwe wowe ntubuzi uko kuri aba yarakuvuze mbwa kugira kwivugire au niveau de la procédure ntacyo kubuza kutubwira uti urya arazi uko kuri muramubaza jewe naramwumvise akuvuga aza kuvuge atabivuze volonterema niyo amaprerogative baha abakomiseri yuko ushobora gukoresha icyo ni ukwita inguvu bagashobora kumutuma ko akaza kubivuga nubwo biri uko ivusaye inguvu yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu asaba ko umugwi severe hoteli intambwe kugira ngo icyo gikorwa kive mu nzira abarundi boye kuguma ari imbohe za kahise ariko kandi akanasaba ko woshika ku ihangiro turifuza yuko icyaha cokwagira uwagikoze tukava muri globalization ngo n'abahutu ngo n'abatutsi nibyo twifuza ndifuza yuko uyu mugwi ufatiye ku migwi yagiye aba mu bindi bihugu hirya no hino hari iyakoze neza nka afurika du sud ngira ngo bibabere akarorero hari ibyabaye muri peru sierra leone ariko hariho ibyabaye muri pays voisin hari abamugwi ba severi uganda ariko ntacyo washitseko wagiye uko nta na raporo wasohoye muri zimbabwe après le massacre du matabiraland uwo mugwi wagiye uko ntacyo washitseko nta na raporo watanze nyakubahwa mukuru w'umugwi ndifuza ko mutokora nk'ibyo bihugu nababwiye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira severe ufise ikiringo c'imyaka ine ishobora kwisubiriza canke ikongerezwa ikiringo igihe bikenewe gishinzwe n'inama nshingamateka i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubiganire tubashikirize incamake makuru twabashikirije ngaha muri amerika ibiro vya perezida donald trump bimenyesha ko ashaka kwirinda irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta mara ivyo biro bimenyesha ko aciyemeje ku vyerekeye kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe amerika ihana na mexique ikintu benshi mu bashingamateka b'abademokrate baciyamiriza umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa perezida sarah sanders yatangaje ku munsi wa mbere ko trump adashaka irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta nyamara yasabye abademokrate kwerekana ugushaka kwabo ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo kiri ku rubibe n'igihugu ca mexique harimo gutanga amafaranga agenewe kubaka uruhome kuri urwo rubibe
leta zunze ubumwe za amerika yareze mu rukiko ikigo gikomeye cyane cy'itumanaho cy'ubushinwa cyitwa huwawe n'umuyobozi w'ishami ry'icungamari ryacyo madamu meng wanzu bashinjwa kuba kwiba amabanga y'amerika mu by'ikoranabuhanga ry'itumanaho no gukorana na irani birengagije ibihano amerika yayifatiye ikigo huwawe na leta y'ubushinwa barabihakana cyane meng wanzu yatawe muri yombi muri canada ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri gushize bisabwe na leta zunze ubumwe za amerika ubu ngubu rero amerika ikaba itegereje ko aza kuburanira ku butaka bwayo
muri amerika kandi eh, muri amerika y'ubumanuko eh, mu gihugu cya venezuela umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta juan guado yatangaje ko ariwe mukuru w'igihugu yemewe aremera ko ihererekanya ry'ubutegetsi riciye mu mahoro na perezida nicolas maduro rishobora gushikwako wado avuga ko bategerezwa kuremera bikomeye perezida maduro atwaza igikenye kugira ave ku butegetsi babone gushyiraho leta mfatakibanza no kugirisha amatora ibyo guado abitangaje umunsi umwe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika ifatiye ibihano sosiyete y'ibitoro iri mu minwe ya leta ya venezuela umuhanuzi wa perezida trump ku bibazo byerekeye umutekano john bolton yatangaje ku munsi wa mbere ko abanyavenezuela barambiwe ikandamizwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi byatewe na perezida nicolas maduro na leta yiwe repubulika na demokarasi ya kongo yafashe kandi yohereza mu rwanda abayobozi babiri ba fdlr bazeye fils laforge wari umuvugizi wayo n'umwe mu basirikare bakuru ba fdlr lieutenant colonel abega theophile kugeza ubu ngubu leta y'u rwanda ntacyo irabivugaho turakomeza kubashakira ayo makuru amakuru yatangajwe na leta ya kongo ibinyujije ku muvugizi wayo lambert mende wabibwiye ikigo ntaramakuru cyo mu Bufaransa afp
naho icegera cy'umukuru w'umugwa mukuru wa somaliya mogadisho mohamed tura avuga ko abantu babiri bishwe abandi batanu barakomereka igihe bombe yaturikira kuri sitasiyo y'ibitoro uno munsi wa kabiri mohamed tura avuga ko igitigiri cy'abantu bapfuye n'abakomeretse kiri munsi cyane y'icyo abantu benshi bari biteze iyo bombe yaturikiye hafi y'inyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe ibitoro muri somaliya amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tukaba dushimiye enjeniyeri mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuwa rimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha wabihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro naho mwari kumwe naje fide niyo ngabo na thomas kamilindi turabashimiye cyane rwose umugoroba mwiza murakarama